iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika turigenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe ukwezi no kwa gatatu k'umwaka wa bibiri na cumi n'indwi mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ingorane bafise barafise ingorane z'uko ata mpapuro z'igihugu baje bavamwo bashobora ku- kuba bafise mwomenya yuko n'abantu bafise abasekuru n'abasekuruza baje mu gihugu cacu
uyu ni jean bosco nduwimana aramutswa ikigo kijejwe gukingira abantu batagira ubwenegihugu onpra avuga ku kibazo c'abanyagihugu bo mu karere ka afurika y'ubuseruko batagira ibipapuro bibaranga iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere yaho mbanze ndababwire muri make ko ingenzi zifata indege ziva mu bihugu birenga icumi vyo mu burasirazuba bwo hagati ya afurika y'uburaruko zigana muri leta zunze ubumwe za amerika zigiye kubuzwa kwinjirana mu ndege amaordinateri hamwe n'ibindi bikoresho bikoreshwa ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru iyo ngingo vyitezwe ko ishigwa mu ngiro guhera uno musi yashizwe ahabona kuri uno wa mbere na kompanyi y'indege y'igihugu ca Jordania hamwe n'ikinyamakuru co muri Arabia Saudite ibikoresho bidafatwa n'iyo ngingo ni amatelefone ngendanwa hamwe n'ivyuma bifasha abagwayi nayo amaordinateri ngendanwa ibikinisho vy'abana amakamera biri mu bizofatwa n'iyo ngingo icatumye iyo ngingo ifatwa kugera n'ubu kiracari ibanga eka n'umuvugizi w'igisata kijejwe gucungera umutekano mu gihugu muri Amerika yanse kugira ico abivuze ko yamara bitegekanijwe ko umwanya n'umwanya hakorana inama kugira ngo yige ico kibazo abategetsi ba Iraq batangaje ejo ko abantu bashika kuri mirongo ibiri na batatu bapfuye abandi mirongo ine na batanu barakomereka bikomeye bahitanywe n'ibombe yari itezwe mu modoka ahitwa Amil ni mu manuko bushira burengero bwa Baghdad nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero yamara kuri uno wa mbere ku muhingamo muhari wa leta ya Islam waragavye ibitero bisa nk'ivyo i Baghdad no mu bindi bisagara umuhari wa leta ya Islam umaze imyaka ishika ibiri usi- usagirijwe aho umaze gutakaza ibice mirongo itandatu vy'uturere yari yarigaruriye mu gihugu abasirikare ba Iraq bafashijwe n'inteko mvamakungu zirongowe na leta zumwe za Amerika bakaba ariko baragerageza kwigarurira igisagara ca Mosul kugira ngo uh, kigira kabiri mu bunini muri Iraq Tugaruka muri leta zumwe za Amerika aho perezida wa leta zumwe za Amerika Donald Trump yakiriye umushikiranganje wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi kuri no wa mbere aho baganiriye ibijanye no kubandanya urugamba rwo kwigarurira burundu igisagara ca Mosul abategetsi babiri bari baragize ibiganiro nk'ivyo kuri telefone mu kwezi guheze ariko baye ubwa mbere babonana amaso mu yandi mbere yuko afata indege imuzana Washington DC Abadi yatangaje ko yifuza kuganira na perezida wa leta zumwe za Amerika Donald Trump ingene birukana ubutakigaruka umuhari wa leta ya Islam hamwe nabo bose bawufasha radiyo ijwi amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu Ikiganiro cacu cuno musi tugihere ku mutumba wa Gatwenzi wa commune Butinda intara ya Muyinga tubabwira muri make ikibazo c'abana bakiri bato batwagwa mu bikorwa vyo kwimba inzahabu kubera ubukene buvugwa mu miryango yabo abajeje intwaro bagabisha ko bagiye guhagurukira ico kibazo abavyeyi nabo bakavuga ko basa nk'abarengewe kubera ko abana babo babatorokana bakaja gukora ivyo bikorwa iyo nkuru tuzoyigaruka ko ku buryo burambuye mu kiganiro cacu cejo nari nawe baciriye ku masonga mu kanya ubushakashatsi bwakozwe n'ishami rya onu ryitaho impunzi rcr eh, ribwerekana ko abantu batagira ubwenegihugu baba mu bihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko bagira ingorane nyinshi muri izo harimo kutagira ibibaranga nka karangamuntu kutaronka ivyangombwa vyo kujabuka imbibe kutagira ububiko mu makambi bita amakonte mu rurimi rw'igifaransa ico cigwa cashizwe ahabona mu mpera z'indwi yahera yarusha muri tanzania ibirimwo tubibaza umunyamakuru wacu pierre claver niyo nkuru nata biharuro nyezina bihari by'abantu batagira ubwenegihugu baba mu karere ka afurika y'ubuseruko igisata ca onu cita impunzi hcr kivuga ko bababa ibihumbi mirongo ibiri hagiyemwo n'abatemera igihugu cabo bagashima kwitwa impunzi umushakashatsi bronwen mambi yakoze icigwa co kuraba ingene babayeho mu bihugu bitandatu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko avuga ko bafise ingorane zidasanzwe Sans la carte d'identité nationale, on ne peut pas avoir une compte à la banque, on ne peut pas avoir...
kutagira akarangamuntu bitera ingorane nyinshi nta bubiko ugira muri banki birumvikana ko atana uburenganzira bwo gutora indongozi z'igihugu ugira eka nta n'akazi ka leta uronka hari n'ibigo bya leta utinjiramwo abana ntibiga neza kuko hari aho batarenga amashuri y'intango ahandi naho ntibaje muri kaminuza barakenye cyane ntibashobora no kurenga imbibe z'ibihugu barimwo ariko rero ibihugu byagize akigoro keza nka kenya yarakiriye abatagira ubwenegihugu batari bake barahabwa akarangamuntu muri tanzania nta kibazo bafise kuko n'abandi nta karangamuntu bafise hanyuma ikindi ni uko hari abarundi benshi n'abanyarwanda baheruka guhabwa ubwenegihugu na tanzania mu rwanda niho twavuga ko atabahari kiretse impunzi z'abakongomani bamwe badashaka igihugu cabo gusa J'ai Congolais qui sont au Rwanda.
abantu nk'abo uburundi burabafise jean bosco nduwimana atwara ikigo kijejwe kubakingira citwa onpra mu mfunyapfunyo y'igifaransa avuga ko naho leta ibakingira ingorane zozo zitabuze ingorane bafise barafise ingorane z'uko ata mpapuro z'igihugu baje bavamwo bashobora ku- kuba bafise mwomenya yuko n'abantu bafise abasekuru n'abasekuruza baje mu gihugu cacu mu myaka yababa igihumbi n'amajana umunani ntibazi iherezo- amaherezo yabo ntibigeze bemera yuko ari abarundi kuko era mbere nta n'ivyo basavye kandi nta n'impapuro zerekana yuko bahabaye eh, mu mategeko bafise aho rero muravyumva yuko iyo hageze ko umuntu aja nko kuguruza konte muri banke bisaba impapuro biramugora iyo hageze yuko yandikisha umwana ku ishuri biramugora iyo hageze yuko afata urugendo rwa kure biramugora kubera izo mpapuro adafise ashobora nko kuja ah, muri obe agasabwa kugurura canke kuronka canke ipapuro bita nifu ugasanga nta kironse nko nk'igipolisi kiri mu kazi ka misi yose bahuye n'umuntu bakamusaba ibyangombwa ugasanga afise ibintu badashobora kumva ariko mm, nibaza yuko duhora tuca duhaseruka kugira ngo tubabwire uburyo uwo muntu abaye mu gihugu cacu abo batagira ubwenegihugu ntibaba mu gisagara ca bujumbura gusa kuko no hagati mu gihugu bariyo ngira ngo murabizi ko hariho quartier i Bujumbura yitwa quartier asiatique benshi rero niho baba hariho n'ababa mu gihugu hagati eh, nk'igitega mu makamba mu rumonge eh, i buhiga i gashoho muri muyinga reka mbere n'ahandi za kirundo abo bantu bariyo naho bari mu miryango mito mito Eh, muri rusansoma twari twagize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bari abantu baga- ba- ba- baba igihumbi n'amajana atatu na babiri na cyane cyane bava mu gihugu ca Oman mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na ga- gatandatu twagize iyindi rusansuma kugira ngo ubu unye twoba dufise abababa amajana icenda na mirongo irindwi na batanu Mm, ahanini nuko baba- babeshejweho eh, n'urudandazwa ishami mpuzamakungu oni rivuga ko ku isi nzima abantu nk'abo batagira ubwenegihugu barenga miliyoni icumi oni n'igisata cayo citaho impunzi hcr bifuza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ata muntu yoba acitwa utagira ubwenegihugu ibihugu abo bantu babamwo canke bahungiyemwo bisabwa kugira kigoro ko kubaha karangamuntu canke ubwenegihugu pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru rakoze tukiri muri ako karere nyene tovuga ko gwaruka rw'abarundi ruba mu nkambi yo mu Rusenda ari mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ntara ya Kivu y'amajepfo ruvuga ko gungukiye impano zo kuririmba no gutamba muri centre y'ugwaruka baheruka kuronswa n'ishami- n'ishirahamwe World Child ivyinshi tubibaza umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo Iyo hari ibitaramo n'amarushanwa n'iminsi mikuru, aba basore n'inkumi bagana aya masantere y'urubyiruko aterwa inkunga na World Child bakaba bakunze kugenda bifashishwa n'amashyirahamwe atandukanye mu gususurutsa abantu binyuze mu mpano zitandukanye bagiye bigishwa. Aya masantere y'urubyiruko yubatse mu nkambi yo mu Rusenda, mu Gatunguru, mu Rurinda, akaba agira uruhare runini mu guhuriza hamwe uru rubyiruko rw'abarundi ruri hejuru y'ijana. Umubare munini w'aba basore n'inkumi usanga ari abari kwigishwa kuririmba, gucuranga, kubyina ndetse no gukina indi mikino itandukanye, harimo ikinamico. Nk'uko bisobanurwa na Emmanuel Sindayiheba, umwigisha muri iyi santere yo mu Rusenda.
Um, Centre Jeune dukoreramo iterwa inkunga na n'ishyirahamwe Orchard niryo rigerageza kuduha ibyo dusabye byose ibyo dukeneye kandi baratuba hafi mu bikenewe na mu bikorwa nabyo dukora ni izo noneho byo guhugura abana bakiteza imbere mu mpano bafise kugira ngo babashe kuziduza hageze amasaha yo gukina ama- i- imikino itandukanye turayibaha hageze amasaha yo gutegura ari nk'ama imigwi y'amakrebe igomba itegura ibyabo turahagarika iriya mikino itandukanye noneho bamwe na bamwe bakaja mu mugwi wabo gutegura amateatre gutegura indirimbo z'ikirundi gutegura indirimbo arizo bita danse moderne gutegura nk'aba football nabo bararonka umwanya urumva hari ibyiciro byinshi biteguye hariya muri centre jeune by'ukuri tubarabye turabona ko bamwe bose mu migwi yabo ubona ko impano zabo zigenda ziraduga no ejo bundi duheruka gutegura isabukuru aho berekanye neza kandi abagitabye bose barashimye ku bintu bamaze gukora urabona ko bamaze kugira ubumenyi bwinshi bamwe bose bagapresenta bakamenya amategeko kimwe kimwe cyose gikenera Aba bana n'urubyiruko rugana iyi santere batangaza ko kuva aho batangiriye kugana iyi santere impano zabo zarushijeho gutera imbere usibye yuko bagifite imbogamizi zo kuba batarabona studio yo gusohoreramo indirimbo zabo je ndi mudanseri kandi ndazi kuririmba neza ariko gusa sindaronka umuna- umumanajeri anyiza ku- kuririmba kandi angwira amahera muri studio kugira ndirimbe akazi kiwanje kagende neza ariko ndashimiye gusa all charge save children itufasha twebwe abana batoya kugira duteze imbere ejo mutuzi dutandukanye ubu niko umaze kumenya muri byo nje namaze kumenya kuririmba kandi namaze kumenya gukina umupira gutamba no gukubita idrumu ngaturirimbira akaririmbo kamwe nimba bitakugoye ntacyo je noririmba ntacyo mbese cyo mukabo wanje je no kuri Rwanda twenga umukobwa uri mwiza eka usa niyirenga batagushaka bose bogiga bahenda umutima kuzura inkungu eka ninimba narataye mucyo kubera kukwiyumvira ariko se ubundi ufite imyaka ingahe je mfise imyaka cumi n'umunani aka karirimbo wagahimbye ugahimbira nde je nakaririmvye umukunzi wanje twarakundanye dukira abana batoya mfise imyaka cumi n'itanu nafise imyaka cumi n'ine kuri none ari hehe ari mu Burundi nituvugana kubera gusa ubuzima urabona ko ubuzima bwo ngaho muri Kongo buragoye kandi n'amayinite yo ngaho muri Kongo kugira ngo amahera birangora cyane ndonka gusa amahera yo kurya ngaha n'amahera y'amabo amahera y'amayinite nayo ndonka ego naje nyenda umuririmbyi naje nkija muri orchard nyene nigishijwe vyinshi n'umuntu nyene ariko abitwigisha kuririmba ariko atwigisha na danse nyene vyose ariko abitwigisha Eh, indirimbo mfise ni nk'indirimbo ishika kuri zitatu ariko hari indirimbo imwe nyene ntari bwayikore ngiamaye ncishe ku gatoya karibuni wageni wa nje na wa ndani tunaomba sisi sote tuishi kwa amani msiwe na wasiwasi mtapata nafasi tunaishi na watu si hatuna hata kazoza kesi.
kawe ni akahe mu bijanye n'umuziki Ah, je kabisa kauza kanje ego imana ntiyabishaka nyine nk'uko nariko ndavyumvira
kabuza kanje hamwe noronka nk'umumanajere yo nshigikirana je ngira notera imbere gatoya ndakumana abdul karim ari mu kigero cy'imyaka cumi n'irindwi y'amavuko yemeza yuko amaze kugera ku ntambwe ishimishije nyuma y'inyigisho yagiye yungukira muri iyi santere jewe muri centre jeune novuga yuko maze kwaronka ibintu vyinshi kuko premièrement hariyo nko kuvuga ibintu vya théâtre vya musique vya danse moderne ivyo vyose navyo narinzi ariko pour l'instant ndabizi kenshi muri théâtre bunanje maze gushika kuri level yo kwigisha muri danse moderne naho nyene bakoranyigisha kungene no kwifata kungene no tamba hanyuma muziki naho nyene bakoranyigisha kwene gufata nka melody nka guitar drum n'ibindi mbere kuva i Burundi byari bimeze gute iyo mvuga nzi ni uko mu Burundi ntari nabizi ndabizi ndabizi cyane hariyo n'ibindi nari bwa pratique nka danse moderne ariko pour l'instant ndiko ndafavoriza gatoya usibye ubumenyi uru rubyiruko rwungukira muri iyi santere hari n'igihe bavanamo agasabune iyo hari amarushanwa batumiwemo ndetse bikarinda benshi muri uru rubyiruko kugenda bazerera ndetse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda muri teritwari pizi
Urakoze Vedaste Ngabo unaho ni wa mwanya twashikiriza ico abanyedini bagona ku bibazo biraje ishinga abanyagihugu bari mu ntara no mu makambi uno munsi tukaba twashimye kugaruka ku kibazo uh, c'ivyumba vy'amasengesho kuko kibandanya gitera icuka kibi mu kibano uh, duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonse atwakira abatumire bari kumwe muri studio i Bujumbura Ego Diane turabashimiye ko musibe kuduha mikro hani bujumbura ndaramukije abariko baratwumviriza nongera nakira abatumire bacu tukaba turi kumwe n'umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganje Terence Ntahiraja ndabaramukije kandi ndabakiriye muri kino kiganiro ndabaramukije mesha makuru ndaramushimira umukozi w'Imana twahuriye hano mu kiganiro Undi mutumire ni pastori Muzuri Alexi arongoye isengero Shama Temple ryo mu Ngagara namwebwe ndabaramukije.
Ego ndabaramukije nyakubahwa umunganizi w'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu no gukundisha igihugu.
Uyu munsi tukaba tuvuga ku bijanye n'uruhara rw'amasengero mu bijanye n'iterambere na cyane cyane mu bo barongoye. Tukibutsa kandi abatwumviriza ko muri ko mwumviriza ijwi rya Amerika dutangure duhe ijambo pastori muzuri atubwira ingene bafasha abakirisu canke iyindi migwi y'abasenga baja mu vyumba vy'amasengesho bakamarayo iminsi bakibagira ibikorwa vyabo vya misi yose vyo kwiteza imbere pastori mwebwe mubafasha gute ubwa mbere abo bantu baba bahurikiye muri izo vyumba vy'amasengesho rimwe na rimwe navuga ko tutabazi kuko nta cumba c'amasengesho kibaho kiba hanze y'ishengero gikukira ishengero ego rimwe na rimwe amashengero aragira ihuriro mu kibano ibyo bamwe bita ishingwa muryango abandi bakabyita amafraternite amasire de priere iryo ni ihuriro ry'abantu babana mu kibano basangira ijambo ry'imana ariko yama ibyo bintu byitwa ibyumba by'amasengesho bikorekera mu mazu y'abantu n'ahantu hamwe hamwe mu byumba akenshi abo bantu ntituba tubazi ni abantu bataba bafise aho bakukira bataba bafise ababareze n'ababajejwe nibo babo twaba twumva kenshi ko bahuriye ahantu mu byumba by'amasengesho mu mazu abandi mu misozi bakahamara iminsi itari mikeya byitwa ngo ko barasenga ariko n'ukuri ndibaza kutaruba ari ugusenga kuba ari ukuyoba cyangwa se kuzimira baba basanzwe bari mu masengero ariko umusanzu umurongoye sinova ngo baba bari mu masengero dusanzwe turongoye mu bakirisu ariko akenshi bamwe muri abo baba ari abigeze kuba abakirisu bagahunga uburongozi bw'ishengero bagahura n'abandi bakirisu basa n'abahunze uburongozi bw'ishengero bagahura abenshi muri abo bantu ntibaba ari abakirisi b'isengero rimwe ngo bazwi n'umurongozi baba ari abantu bavuye mu masengero atandukanye bakinyegeza uburongozi bakaza guhurira muri izo masengesho bitagira ubibazwa bitagira ubyitirirwa bitagira ubikurikirana atanuzi n'ibikorekerayo n'ibiberayo reka tubaze uwaserukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu terence ntayiraja mwebwe abo bantu babazwa nde ko abarongoye amasengero ko pasitori avuze yuko abo bantu atabo bazi murakoze cyane ngira ariko batubiza yuko amashengero agengwa n'ibwirizwa rishasha rimaze imyaka ibiri imbere yaho hariho itegeko bwirizwa ryafatira hamwe amashengero n'amashirahamwe iryo rero ntacyo byavuga kuri ivyumba vy'amasengesho kuva ibyo bwirizwa rishasha risohotse ivyo bintu byarahagaritswe kandi birabujijwe nta mugwi w'abantu bagenda mu nzu y'umuntu bitazwi iyo gurupe ihari canke iyo migwi canke ayo maserire iki kibanza kishewe n'amategeko ni ku ngoro y'imana ni ku rusengero kiretse iyo abarongoye ishengero bateguye igikorane hashobora kuba stade kabironkera uruhusha canke ahandi hantu hari inzu nini y'amanama bakavuga bati ni gikorane twakoze ivyo barabisaba bakavyemererwa biri mu mategeko ibisigaye vyose biri inyuma y'amategeko iryo tegeko rishasha muvuga ryo baryasohotse umengo mu bihumbi bibiri na cumi na kane yego igereka rya mirongo itatu na rimwe kigarama ibihumbi bibiri na cumi na kane Eh, ariko inyuma yaho risohotse sinzi ko muraraba ko ryoba rishigwa mu ngiro kuko n'ubu ivyo vyumba vy'amasengesho biravugwa ko bihari aho hoba habaye gusabara ko babijeje kuko birabujijwe kuko haraberayo ibintu bibi cyane igituma vyahagaritswe baragenda ngo ni imigwi yo gusenga ugasanga havuyemo ibindi bintu havuyemwo ubusambanyi n'ibindi harabigeme batwara inda ahantu hakaruka kigeze kuba igihe kimwe muri nyanzarake aho hari icyumba c'amasengesho mw'ishengero kanaka sinibuka ingene ryitwa aho abaje aho umukobwa na nyina hageze igihe umukobwa afite inda maze bimaze gutera ingorane baramubaza avuga ko ari pastor yayimuteye umva ko ryari ibara pastor ntiyari yagirutse pastor kuko ntiyakora ku rusengero yari umuntu uvuga ko yataye umurongo w'Imana yinyegeza mu gikorwa c'Imana no kugitukisha mugabo akaja gukora imigambi ya shetani mibi muri ivyo vyumba ivyo rero byo ku- gusenga ni ku mugaragaro nico gituma vyahagaritswe ababikora bose birabujije kandi bihanwa n'amategeko Mm, kubera ata burongozi buhari mu bisanzwe bw'amasengero canke eh, no mu ntwaro isengero afite ingene ritunganijwe iri bwizwa yabivuga neza nkuko pastor yabivuze arasaba aho bubaka no kuvuga yuko muri bizwa rishasha amasengero yose arafite ingene yubatswe ndetse n'ibi- n'imetero ziharogwa kuva ku idini cyangwa ishengero ja kurindi mu gisagara ni imetero amajana atanu mu gihugu hagati ni kilometero ivyo rero birubahirizwa mugabo kuva itegeko rigiyeho kumbura hari ibintu bishobora kuba vyaragiyeho kera imbere y'iri tegeko aho vyogora kuza gusambura ingoro z'imana ariko kuva rigiye kugira haze urutonde guhera ico gihe ayo mategeko arubahirizwa Mm. Eh, pastor mwebwe eh, abo bantu murabahakana ariko mujejwe kuvuga ubutumwa bwiza none abo bantu muhora mubashikira ko baje ku murongo nk'uko eh, umuvugizi w'ubushikiranganje abivuze mu ntara ya rumonge a- a- hariho ibyo vyumba vy'amasengesho muri iyi minsi nyene eh, vyibonekeje ariko muravuze ko ata mashengero bakukira barimwo abo bantu mwebwe murabashikira mubafasha gute be n'abo bantu muvuga ko bataye umurongo mbaje gusubira inyuma kuco nyakubahwa yarahejeje kuvuga umwunganizi w'umushikiranganji ubwa mbere umuntu ntashobora kwitwa umupasitori adafite isengero arongoye riri ahantu hazwi rizwi n'amategeko kuko uwo mu gihe yabayeho ntabwo ari umupasitori ntabwo ari umwungeri w'abantu n'abo bantu rero bitiriye ayo mazina rimwe na rimwe baba barukiye muri izo zumba z'amasengesho bajana abo bantu aho hantu bakabakoresha izo ingeso mbi bakabigisha inyigisho zitari zo akaba ariho hagenda haduka ubwo bukozi bw'ikibi bufatiye gukorera abantu ikibi Ewe hanini ngo ngo bavuga yuko zasambutse kubera nk'umukenyezi akagenda akamara inkindwi yose muri ico cumba c'amasengesho yataye ibikorwa vyo mu nzu Eh, murumva ko bibabuza mw'iterambere ico kironona kironona igihugu ubwa kabiri kikora n'iteka ry'ishengero kuko ubwa mbere abo bantu bariho izo nyigisho z'ibinyoma ubwo buvugishwa bw'ibinyoma no kugusambura imiryango ariko mu bisanzwe bategerezwa kuba abo bantu bari mu masengero kuko isengero ico rijejwe rije kwigisha abantu ubwa mbere umubano mwiza hagati yabo n'imana n'umubano mwiza hagati yabo mu kibano kuko ibi bintu vyadutse muri kino gihe numva ubushikiranganje bwagize neza cyane iriteko ryaje rihageze kwa ngo dufashanye nabo kurwanya ibi bintu usomye muri bibiliya mu ishengero ry'abatesalonika usanga higeze kwaduka inyigisho nk'izi zibwira abantu ngo yesu araje ngo ntibakore ntibagire ibiki ariko pawulo tubona pawulo aha ababwira ngo udakora ntakarye kuko umuntu wese ategereza gukoresha amaboko yiwe kugira ngo abeho rero aba bantu nta kindi kintu bashobora gufashishwamo uretse guhabwa inyigisho aho bigoreye rero ni uko kubashikira bigoye kuko aho baba bari basa n'abantu bakorera mu kinyegero ishengero ntiribemera amategeko ya leta ntabemera nicyo gituma aba bantu ari ukubakurikirana neza itegeko turumva ko ryagiyeho ariko mwategekanije gute kubwirishira mu ngiro kugira ngo nyene iryo tegeko rishigwe mu ngiro ribe ngenderwako itegeko rimaze gusohoka rica rija mu ngiro n'ibihano birategekanijwe ku bafasha bahanywa amategeko ahubwo aho ivyumba vyoba bibaho kubura akamaramaza nico gituma kubajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kuko ni uguhungabanya amashengero guhungabanya imibano n'ingo kandi ntibabuza abantu gukora gusa n'izindi ngeso mbi banabuza no kuja kwa muganga Ego.
umuntu akicwa na malaria ngo ariko baramusengera deja ariko arasengerwa n'umusambanyi isengero ry'umunyabyaha n'igiseseme imbere y'uhoraho none abo bantu bakora ibyo bintu by'amanyanga bigira abakozi b'imana bakaba aribo babohera abantu mu cyumba ngo ariko babasengera ngo bakire kuko abo ijambo ry'imana rivuga ko bazambika ibiganza ku barwayi bagakira ni abakozi b'imana b'ukuri babivuga mu kuri Aha, N'ubu- ma- n'ubukene imana yashyizeho bwose abaganga bugoye.
ngo bunganire ibyo bikorwa byose erega no muri za ntumwa harimo umuganga pahoro yari umudogitere kandi yarakora igikorwa nicyo gituma rero twaza turatahura ibi rero twa- byagiyeho kubera iki ijambo ry'imana riravuga yuko mu bihe bya nyuma hazoza abantu bigira bavugishwa n'imana kandi ngo bagenda bambaye nk'intama n'amabibiriya n'ibindi byose ariko ngo muzubamenyera ku bikorwa byabo bene abo rero bariko baribonekeza nico gituma umuntu akwiye kumenya ati ubuzima bwanje mbega iherezo ryabwo buzogera hehe ariko abutegura gute aya mu mategeko rero yaje bijyanye kugira ngo ashire ku rutonde abo bako- bafashe imana gukora ico gikorwa babikore bisuza amategeko atakajagari karimo ni kuvuga baje ku mirimo hama no gusenga ko kuri mu pastor abo bantu bakwiye gusenga Sibi gute birimo gusa sindakwasi ijambo ingingo ya 2025 iravuga ibyo abashakashatsi gukora hejuru yo gusenga harajamo no gukora ibikorwa by'iterambere kubaka ibitaro kubaka amashuri ishengero remereye kubikora no gushiraho ibinyemenyesha makuru mugabo rikagira amasezerano na leta ingene bigenda bikorwa bijya bita convention nico gituma usanga ari amashuri akukira amasengero nico gituma hariho ibitaro bikukira amashengero nuko bategereza nabo gukora ibikorwa by'iterambere mu mibano bifasha mu magara y'abantu no mu ndero no mu bindi byinshi bahamagare gukora hejuru yo gusenga imana kuko utari imana ntakarya bivuze bateza gukora
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
reka twumvirize pastori muzuri alexi asanzwe arongoye isengero shama temple mwebwe mubafasha gute namwe abo bantu kugira ngo bashobore kwiteza imbere ikintu cya mbere bibiri iravuga mucete pawulo yandikiye abitesalonika mu gice cya kane ku murongo wa cumi na rimwe ngo kandi mushishikare kwiyorosha ngo no gukora ibyanyu no gukoresha amaboko yanyu nk'uko twababariye uwo ni pawulo havuga kugira ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze kandi mutagira icyo mukenya bigomba kuvuga ko icyo dufasha abakirisitu ni gike ubwa mbere dufasha abakirisitu mu bijyanye no kwegera imana gutunganya imitima yabo ubugira kabiri tugafasha abakristo mu kwiyumvira hejuru y'ubuzima bwabo bwa kazoza ko hirya yo gusenga uyu muntu aratunze umuryango cyangwa ari mu muryango mu gihe atunze umuryango rero nimba umujyanye kwiyugarana mu cyumba cy'amasengesho udafashe umwanya wo kumufasha kwiyumvira kuri kazoza kiwe uri inkozi y'ikibi nk'abandi bose kuko biriya bavuze ngo mu gihe ukenye no gusenga ntusenga neza nicyo gituma amasengero icyo dukora tugaragaza gufasha abantu kugira ngo biyumvire ku mana biyumvire kuri bagenzi babo biyumvire kuri kazoza kabo kandi ibyo byose babikora mu gusenga no mu gukoresha amaboko yabo Mm, ariko pastor burya nuko twavuze ibyumba by'amasengesho gusa n'amasengero abataja mu- muri ivyo vyumba by'amasengesho nabo nyene hari igihe eh, bakura inyigisho mu masengero nk'izo canke bakagira n'iminsi myinshi batonda ku masengero bikaba ibintu bibatesha umwanya mu vyo bategerezwa gukora by'iterambere ryabo umuntu ego ya- yategerezwa gusenga kugarukira hehe hama ibikorwa akabikora ryari ugusenga iminsi yose bibiri yivuga si ukwama mu isengero kuko n'imiburiburi ni ngombwa ngo umuntu agire umwanya wo gusenga mu isengero n'imiburiburi kabe rimwe cyangwa se kabiri mu ndwi abantu bahurira ku isengero indi minsi abantu ntibafata umwanya wo kwiyumvira ku buzima bwabo kuko nimba ishengero rivuze ngo bahurire ku isengero iminsi indwi ariko amashengero ko arigisha ibintu bitari byo hari ababwira abantu ko batarwara n'abaciriyemo hari abavuga ko badafise nicyo bakora nk'aba ba- bavuga ko bafise eh, nk'ubushomeri bw'akazi abo nabo bavuze bati dushaka kwibera mu isengero iminsi yose uko yakabaye kugira dusenge imana turabe icyo dukorera abo nabo mubabwira iki mvuze ngo ku ruhande rwacu aho duherereye icyo dukora turafata umwanya uretse kwigisha abantu ijambo ry'imana turafata umwanya tugafata abo bantu tukabicaza hamwe tukarondera abahinga babinonosoye bakabafasha kwiyumvira hejuru y'imigambi y'akazoza kabo kugira ngo uretse kubigisha ijambo ry'imana turafata akandi kanya tugategura inganda z'abo bantu batagira icyo bakora bari mu isengero tugafasha abantu babigisha ukungene bashobora kwiyumvira ukungene bashobora kwiyungunganya ukungene bashobora kubaho batazeyinze badateze amaboko kuko amaboko y'umuntu ni igikoresho imana yamuhaye tutabiyumviriye ku buzima bwabo bwa kazoza n'ijambo ry'imana tubigisha ntacyo rishobora kubamarira ego mu gutera turangiza kino kiganiro nibyo mwebwe abaserukiye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu burashiraho itegeko amasengero agenderako muri ko mukorana gute kugira ngo ibyo bintu nyene bishobore guhagarara kuko hari n'abandi basigaye baja ku misozi bakavuga ko bagiye gusengerayo bakamarayo iminsi hari n'abo numvise bivuga yuko banyagirirwayo n'imvura ngo kubera imana itaravuga bashobora no kuhandurira indwara muri ko mukora gute mwebwe mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu nagomba kubera kubatwumviza yuko twebwe turagira amanama buri gihe duhuza abakozi b'imana tubibutsa ababwirizwa ngenderwa ko ingene amashengero ategerezwa gukora niwo murimo wa mbere dukora tugatanga impanuro hama ibisigaye barongoye amashengero nabo si abana baraheza tukabahaye amategeko bagenda kuyubahiriza nagomba nibutsa abatwumviza ko hari ibihano bitegekanijwe mu gihe ishengero iryo ari ryo ryose ritayubahirije umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'icy'ubundi gihugu arafise uburenganzira bwo gufata ingingo yo guhagarika iryo shengero mu kiringo c'amezi atandatu bibaye ngombwa rirafutwa kuko icyo gihe acaha raporo icyo bita ubutungane kuri adibisitative agaca yisaba yuko ifuta burundu iryo shengero ivyo biri mu itegeko aha nagomba bakubwira pasitori ari hano n'abatwumva bamenye ko bitegekanijwe kandi abazobirenga ko bazohanwa n'amategeko
harakoze Diane Ndonse n'abatumire biwe kuri ico kiganiro tubaye tubabararikiye rero kwa kabiri ikindi tuzobategurira ku bijanye n'itunganywa ry'ikigira cumi mu masengero atandukanye no ngaha duce dusozera kino kiganiro cacu mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze na Innocent Kimenyi bari kumwe na ingenieur bashikanye amaji ahiwanyu ariko Diane nahazwe twari kumwe imbere ko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 baza kwakira Teta Diana n'umuhanzi wo mu Rwanda igihe cy'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muroranigwe mu banyu no mu vyanyu